radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ni federica nkurikije na fide niyongabo
ego mu mugambo semutefitede turanezerewe cyane n'iyo nsinzi bwa mbere ho tubanje gukeza umukandida wacu perezida nkuru nziza hariho dutengurukiye abanyagihugu batugomwe ntabwo dutengurutse amajwi kuko amajwi iyo turonka umwanya wo kwiyamamaza ntiyari kuba yo yonyine
abo ni pascal nyabenda ayoboye umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdt na françois bizimana umuvugizi wa gatongwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi bavuga ku kugene bakiye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu burundi iyo nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya
amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama uyu munsi ku wa gatanu niho yashika i nairobi mu gihugu cya kenya aho bitekanijwe ko azoja mu nama nkuru y'abikorera utwabo mu gikorwa cyo kugwiza ubuzi n'ubutunzi muri iyo nama niho hazovugira kandi ivyerekeye umugambi wo gukomeza ubucuti buhagaze ku butunzi hagati ya leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu byo muri afurika munsi ya sahara igihugu cya kenya nico gihugu c'amavukiro ca se wa perezida obama bubaye ubwa mbere umushikirantahe obama agendera igihugu ca kenya ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ari naco gituma urwo rugendo rwari rurindiranywe igicika cinshi urugendo rwa perezida barack obama rubaye mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwiwe ivyo bishobora kuba vyatumwe n'uko perezida w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta yaracagirizwa ivyaha bikomeye sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye yarahevye ivyaha yari yamwagirije ngo kuko yasanze atavyagirizo bikwiye bihari bitekanijwe ko abategetsi uko ari babiri babonana ku munsi wa mungu umushikirantahe obama azogendera igihugu ca etiyopiya akazoba rero abaye perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika agendeye ico gihugu bitekanijwe ko azobonana n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ca etiyopiya akongera agashikiriza ijambo abategetsi bo mw'ishirahamwe rya afurika rifise icicaro ku murwa mukuru addis abeba amashirahamwe ajejwe agateka kazi na muntu yarateye akamo perezida barack obama kamusaba gukoresha urwo rugendo rwiwe muri ivyo bihugu mu gusaba kwa gateka kazi na muntu kubahirizwa mu kwezi guhize naho perezida obama yateye igikumu ku ngingo yongereza ikiringo c'imyaka cumi itegeko rya leta z'ubumwe za amerika rimaze imyaka cumi n'itanu rikomeza udandaji hagati ya leta z'ubumwe za amerika hamwe n'ibihugu vyo muri afurika umushikiranganje ajejwe kwibona abansi wa amerika ash carter yabonanye n'abategetsi b'abakiride mu rugendo rutatangajwe yagize ku mugwa mukuru w'intara ya kurdistani irbil mu gihugu ca iraq ashkar yashitse mu gisagara ca Irbil mu gitondo cy'uno musi wa gatanu aho byari byitezwe ko avugana na perezida w'intara ya Kurdistan Masud Barzania acuditse na leta zunze ubumwe za Amerika abagwanyi b'abakurde na bamwe mu bagwanyi bakomeye mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'umugwi Islamic State mu ntara yigenga y'abakurde yo mu buraruko bwa Iraq mu gihugu bihana imbibe na Syria leta zunze ubumwe za Amerika ziko zifasha mu bijanye n'umutekano yamara Masud Barzani aridoga mu kuvuga ko iyo mfashanyo idakwiye kugira bagwanye bikomeye umugwi Islamic State umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter yashitse mu ntara ya Kurdistan umunsi umwe inyuma y'uko agendeye umugwa mukuru wa Iraq Baghdad aho yiboneye ubwiwe utwigoro tugirirwa hamwe n'inteko za Amerika n'inteko z'igihugu ca Iraq mu gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batagira intambwe
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ibiharuro biherutse gutohozwa vyerekana ko leta zunze amerika zitarashika mu bihe ivanguramoko hagati y'abirabure hamwe n'abazungu ritakivugwa iryo tohozwa rivuga ko ibihe vyo ku bana atawurya urwara ubundi abantu bose bari bifuje inyuma yaho perezida wa mbere umwirabure atorewe gushika ubu bitarashika abanyamerika batandatu ku banyamerika cumi bavuga ko umubano hagati y'abirabure hamwe n'abazungu wifashe nabi mu gihe abanyamerika bane ku banyamerika cumi bavuga ko uyu mubano uguma uba nabi kurusha ivyo vyatohojwe n'ikinyamakuru The New York Times hamwe gifatanije n'ikinyamakuru CBS inyuma gato yaho President Barack Obama atorewe abanyamerika babiri kuri batatu bavuze ko umubano hagati y'abanyagihugu wifashe neza mu bihumbi bibiri n'umunani igihe President Barack Obama yariko ariyamamariza ikiringo ciwe ca mbere abanyamerika babirabura mirongo itandatu kw'ijana bavuze ko umubano hagati y'abirabure hamwe n'abazungu wifashe nabi inyuma yaho atorewe ico gitiri caciye kigabanuka inshuro zibiri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc igipolisi muri leta ya Louisiana ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika cyatangaje izina ry'umuntu yitwaje ibigwanisho yishe ejo kuwa kane abantu babiri akomeretsa abandi icyenda mu kibanza abantu barabiramo sinema imbere y'uko yiyica abategetsi mu gisagara cya Lafayette batangaza ko bariko barondera ayandi makuru yerekeye uwagize ico gitero John Russell Hauser afise imyaka mirongo itanu n'icenda umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Lafayette Jim Craft avuga ko Russell Hauser ari umuntu atagira haba hazwi abantu bagera ku ijana bariko baraba filime yitwa Trainwreck igihe yatangura kurasa abari baje kurorera iyo filime umutegetsi mukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Lafayette Jim Craft avuga ko byagaragara ko yashaka kurasa abo bantu ntacyatangajwe ku mvu zoba zatumye yica abo bantu perezida wa amerika barack obama yatangaje ejo kuwa kane mu kiganiro kuri bbc amasaha make imbere y'uko ubwo bwicanyi buba muri icyo kibanza abantu barabiramo sinema ko ababajwe n'uko atashoboye gutuma amategeko akomeye agenga gutunga inkoho arengana radiyo ijwi rya amerika i washington dc urwego rujejwe ivyerekeye imiti mu karere k'iburaya the european medicines agency rwatanze uburenganzira ku rucandago rushasha rwa malariya mu bishobora kuzotuma urwo rucandago rurekurirwa n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms urwego the european medicines agency rwatangaje no musi wa gatanu ko urwo rucandago rwitwa mosquirix canke rtss rwotegerezwa kurekurirwa ku bibondo n'abana bakiri bato n'aho ibyavuye mu igeragezwa ry'urwo rucandago bitagenze nk'uko abantu babishaka urwo rucandago rwahinguwe n'ihinguriro rikora imiti glaxo smith kline ribifashijwemo n'umugambi wo kurwanya malaria path malaria vaccine initiative n'imfashanyo y'ishyirahamwe bill and melinda foundation rushobora kuba urucandago rwa mbere rwa malaria
muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
radiyo ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere dutangure ku yerekeye burundi nyuma y'uko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu burundi bitangajwe n'umunsi kuwa gatanu mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na francois bizimana umuvugizi wa agatongwasa ayoboye urunani amizero y'abarundi aramubwira ukugene yakiye ibyavuye mu matora
ubwa mbere ho ndagenda babwire yuko twebwe nta mwanya wo kwiyamamaza twigeze turonka kugira ngo turonke amahirwe yo kurondera amajwi ariko twasanze naho tutaronse umwanya wo kwiyamamaza abanyagihugu badukunda rwose ku buryo mbere baduhaye amajwi tutagiye kwiyamamaza aricyo gituma dukengurukiye abo banyagihugu badutoye kandi tutaronse umwanya wo kujya kwiyamamaza icyo ni cyerekana yuko iyo turonka akanya gakwiye yuko koko bari kuduha amajwi menshi rwose hariho dukengurukiye abanyagihugu batugomwe ntabwo dukengurutse amajwi kuko amajwi iyo turonka umwanya wo kwiyamamaza ntiyari kuba yo yonyine muba mufise akangonongono eka muba mubona ko mwagize amakosa kuba mutagiye muri ayo matora kuva mu ntango ko hari igihe umushyiranahe gato yagumye ahakana ko atazoja mu matora naho yagumye ko marisite y'abitoza oya nta kangongono dufise kuko twe twakomeje kubahiriza ibyo twahanuwe n'umuryango wa afurika y'ubuseruko umuryango wa afurika hamwe n'amakungu uko bari batubwiye bati muzoje mu matora ari uko habonetse ikirangamisi mwese mwumvikanye ko kugeza rero amatora ayo bavuze yabaye y'umukuru w'igihugu icyo kirangamisi ntitwacyumvikanye ko twebwe rero nta kangongono dufise twebwe kuko ibyo bagize babigize barenze ku masezerano bari bagiriraniye n'amakungu kandi mbere mu bagize ayo masezerano harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwaba ubizi neza kuko nta na rimwe muri ayo manama hose leta y'u Burundi itari iserukiwe twe twakomeje twibaza rero yuko leta izi yagiye kuvugana n'abo basanzwe bacuditse yuko bazoheza bakabishyira mu ngiro ntibabishyize mu ngiro rero twe nta kangongono dufise twebwe tugira tuti leta yari isanzwe duserukira ibyo yagiye kuvugana n'abo basanzwe bakorana ntiyabisize mu ngira ariko muvuga ko izo mpanuro mwaronse ari mbi muravye amajwi menshi mwaronse mutiyamamaje oya izo mpanuro ntabwo ari mbi na buhoro buhoro twebwe mbere n'ubu bogira bati ca kirangaminsi mwumvikanye ko naho coba mu minsi ibiri ikurikira canke mu minsi itatu canke mu mu mayinga ngahe tugaca tuja kwiyamamaza tugaheza rero tukarondera ubutegetsi nk'uko abandi babigenjeje nayo ahandi nta na buhoro buhoro twe twidogera izo mpanuro na buke buke abo twidogera n'abatu- n'abatakurikije izo mpanuro twahawe n'inshuti n'abagenzi iteko eh, shingiro ry'igihugu rivuga ko umugambwe aronse nk'amajwi atanu ushobora kuronka ikibanza muri leta mbega mwe ko ayo majwi mwarengeje muzoja muri leta nagira ndakubwire yuko muri izo mpanuro twahawe n'inshuti n'abagenzi bavuze yuko hazobaho leta irimwo bose icyo bise guverinoma d'union nationale iyo habaye rero guverinoma d'union nationale ni ukuvuga yuko abantu bashobora kuyijamwo babanza kumvikana iyo leta ingene iba imeze n'ingene bashobora kurangura porogaramu porogaramu bakayumvikanako twebwe rero niyo baduhamagara tukavugana ingene iyo guverinoma d'union nationale yoba imeze tuzobitaba reze turabe kuko ntabwo ndakubwira yuko dutegerezwa kwisunge twahanuwe n'inshuti n'abagenzi yaba umuryango wa afurika y'ubuseruko wa afurika canke ah, ishyirahamwe mpuzamakungu nibo baduhanuye yuko hobaho leta irimwo bose guverinoma d'union nationale cane cane bivuye mu nama yabaye ku igenezo rya gatandatu kuno kwezi hariya i dar es salaam urumva rero guverinoma d'union nationale ico ni icifuzo nyene ushobora kucifuzo rero muca mwicara hamwe mukabivugana niyo baduhamagara tuzoraba turabe yuko twojamo canke tutojamo hari ibindi bihugu muzi bigira amatora bikaja bigira amaleta y'ubumwe canke bazokurikiza ibwirizwa shingiro rivuga ko umugambwe wose uronse amajwi atanu kw'ijana uja muri leta Eh, na- ahubwo uvuze uti hari ibindi bihugu vyoba tuba tuzi yuko amatora aheze baheza bakagira iyo leta y'ubumwe nta n'ibindi bihugu mbere tuzi naho nyene amatora ashobora kuba hahonyanzwe ibwirizwa shingiro n'amasezerano baba bagiriraniye n'abo- n'abategeza kwitaba ayo matora françois bizimana umuvugizi wa Yego.
agaton rwasa murakoze cane rwose kuko mwaduhaye murakoze namwe
Frederic Nkundikije yavuganye kandi na Pascal Nyabenda ayoboye umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD nawe nyene aravuga ukugene bakiye ivyavuye mu matora
go mu mugambo CNDD-FDD turanezerewe cyane n'iyo ntsinzi bwa mbere ho tubanje gukeza umukandida wacu perezida nkuru nziza eh, kuko vyerekana neza ko abagumya banga ari bo banywanyi b'umugambi wacu CNDD-FDD batihenze mu kumushira imbere kugira ngo abe ari we aba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu turanezerewe cyane rero tunezerejwe cyane cyane n'uko abene matora kandi hari havuzwe byinshi hari harabaye mbere n'abavuga bati nimwitaba amatora eh, muzomererwa nabi ariko bo baravuga bati dushaka amahoro dushaka demokarasi ikindi naco babikoze mu mahoro n'umutekano eh, tukaba tunezerewe cyane rero n'ino ntsinzi E, eh, m- nk'uko mubizi imigambwe itari mike ntiyagiye muri ayo matora ariko hakaba hari umugambwe waba- waronse ikibanza ca kabiri eka umushirantahe rwasa akaba yaronse amajwi atari make mbega akaba kandi avuga ko ataronse akanya ko kwiyamamaza iyo yiyamamaza umugambwe umurongoye muribaza ko ari kuronka amajwi angana gutyo jewe nibaza ko yabeshe yarabeshe abesha amakungu abesha nk'ubwo n'abandi babizi mugabo twe twari tubizi kuko twarabantu bariko barakora yaragize ico bita eh, imyiyamamazo inzu ku nzu ico nkumbure atashoboye gukora ni bijya eh, byo kugenda ku masitade n'ahandi ariko bijya navyo sivyo bizana amajwi ibizana amajwi na twebwe hajya tugenda ku masitade bijya sibyo biduha amajwi ibiduha amajwi ni ibyo dukora eh, mu mitumba hirya no hino twigisha na cyane cyane kuko hari begoye biza yuko yakoze kampanye yakoze gusa kampanye y'inzu ku nzu amajwi rero yaronse nayo yakoreye muri iki gihe abahuza bariko barahuza abarundi bariko baratera akamo k- gasaba yuko hoba nka leta y'ubumwe e, nyuma y'amatora iyo leta y'ubumwe mwi- mwibaza ko yoba imeze gute erega twebwe kuva tuja no muri bijya biganiro ntitwigeze twanka yuko haba leta y'ubumwe noneho no muri bibiri na gatanu iyo leta yarahabaye ariko twebwe icyo tuvuga tuvuga yuko ari leta itegereza kuba yisunze amategeko mu ibwirizwa shingiro rero kugira ngo ujye muri leta ubihabwa n'abenegihugu ni ukuvuga ko utegereza kuba ufite amajwi atanu ku ijana kugira ngo ushobore kujya muri leta byumvikana ko rero kugira ngo iyo leta y'ubumwe ijeho hariho ibibanziriza ibitegeza kubanza gukorwa kugira ngo bitegure inzira y'ingene iyo leta irashobora kujaho muri iki gihe eka n'imbere y'amatora eka n'imbere y'uko amatora aba harabaye ikibazo c'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi mbega ico kibazo c'urwaruka ruri mu butegetsi bita imbonerakure muzogitorera inyishu gute kugira ngo abarundi bose bumve ko batekaniwe urwaruka rw'imbonerakure nta kibazo rwigeze rutera yabaye gusa ikintu c'icitwazo kugira ngo abanyepolitiki bashobore kuvuga yuko amatora adashobora kuba mu buryo butekanye mbega none imbonerakure nizo zaturiye abantu mu nyakabiga imbonerakure nizo zaturiye abantu mu za cibitoke zizibira amabarabara nizo zagiye zirarasa abapolisi izo ni imbonerakure mbega rujya rwarukago rwagize bijya bagwita ngo iki rufise izina iri yihe imbonerakure rero nta na rimwe bigeze babangamira amahoro n'umutekano hari n'abari mu makomite y'umutekano ku mitumba itandukanye bari kumwe n'abandi ya yandi twita amakomite migisi ni ukuvuga rero yuko icyo cyabaye icyitwazo imbonerakure nta na rimwe zigeze ziba intambamyi y'amahoro mu mugambwe sendede fdd harabaye indyane ziboneka cyane rwose aho abategetsi batari bake bo muri uyu mugambwe eka bavuyemo ubu bakaba basa n'abawurwanya hari ikintu umugambwe utekanya kugira ngo usubize abanywanyi bayo bose mu ruhongore ego nibyo mu mugambwe sendede fdd harabaye utubazo abatabona kumwe ibi by'amatora twari ko turajyamo na cyane cyane bifatiye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu nibyo ibyo ntabwo bihakana ko byabaye ubu rero ko twamaze kurwana runo rugamba rw'amatora tukabona yuko ruri kurafata inzira tubona neza yuko tuzoca twicara mu mugambwe rero turabe icyokorwa mu by'ukuri umuntu arashobora kuba arababwira bimwe ibyo umuntu yibaza bishobora gukorwa ni uko hashobora kuba nk'ikiringo abo bose bifuza kugaruka mu ruhongore buhabwa hanyuma bakaza bisunze amategeko y'umugambwe na cyane cyane ibizoba byashyitswe ko tumaze kwicara hamwe tukavuga tuti turashobora kwakira aboza bavuga bati twarihenze uwo yari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi mu burundi sendede fdd nyabenda pascal yarika aravuga ku bw'inebaki byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu burundi
abarundi batahuka bava mu rwanda baguma biyongera umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa yashitse ku rubibe rw'u rwanda n'uburundi mu ntara kirundo aratubwira rero kuruja n'uruza cyane cyane ku bahunguka wiyongereye cyane rwose ikagwagumye ari rwose uyu munsi naho bimeze gutya ariko hari n'abandi barundi bake babandanya guhunga reka tumutega amatwi
Imodoka z'umusubirizo zambaye puraki z'i Burundi zimwe muri zo zipakiye amamatera n'ibikapu zerekeza i Burundi ziva mu Rwanda. Imirongo minini y'abarundi biyandikisha ko batashye imbere y'ibiro by'abinjira n'abasohoka. Ibyo nibyo twasanze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi nemba ku karere ka Bugesera. Abinjira n'abasohoka batubwiye ko byageze mu masaha ya saa sita bamaze kwakira ababarirwa muri magana atatu bavuga ko batashye Burundi ku bushake benshi muri bo bavuga ko bacyuye abana ngo bige nta mubyeyi n'umwe ari ngaha iyo bavuze ngo avuye mu Rwanda agiye Burundi ngo ni ukubera yumvise amahoro ni ukuvuga ngo mwabuze amahitamo reba nkumva neza cyane ni uko dutegerezwa gutwara abana ko wumva umuntu yarabyaye nta bundi buhinga jemise mwakumvika abana bagende gukora ibizami hama bazahita bagaruka kubera iki batagumayo
kubera mbona akarere katameze neza none niba wumva ko nta mahoro araboneka ukaba urungitse abana icyumweru gishize nabyo numva ata mahoro bimpaye ariko nabyo ni ngombwa kugira bagende bakore ibyo bizamihama rero bazagaruke ni ugusenga imana nyine bazigamike icyumweru ndazi nta bizosha biba nabi kuri iyo mirongo y'abibaruzaga harimo n'abanyeshuri biga muri kaminuza bagiye kwiga ariko n'ubuzima bari babayemo mu rwanda bicumbikiye bwari ingume nuko nyine dusubiye mu burundi ubuzima buri ko burandanya mu burundi turi ko turiga nta mpamvu yo tuma tuguma mu rwanda kubera ko turacibwa ibyigwa ko abandi bako barabandanya hanyuma ikindi nacyo mu rwanda ubuzima ntibworoshe uri impunzi ntibworoshe bwaba kubibeshaho gufungura aho uryama biragoye abana bato ababyeyi babo bajyanye kwiga bazi umwuka uri mu gihugu cyabo uyu ari mu kigero cy'imyaka irindwi yigaga i bujumbura nawe ugiye hehe i burundi ugiye mu biki ku ishuri uzagaruka ryari hashize icyumweru kuki utagumayo se nagumayo kubera ha- hariyo ibibazo muri rusange imibereho yo mu rwanda ku bajyanye n'abatajyanye abana kwiga ngo ntiyariboroheye ubuzima burahenze ubuzima buragoye ni ukuvuga ngo hari aho bi- bigorana nyine ukabona ko iminsi uko itera ihera niko n'ibintu bigera bi- bi- bikakugora mwabaga muri abantu bangahe mu muryango tara cumi na babiri cumi na babiri duha ubwo buzima ukuntu bwari bumeze bwari bugoye ariko twe twagize imana du- canke ngo twagize amahirwe ni uko twari mu muryango dusanganywe du- ni ukuvuga ngo dusangire ibyo dufise Eh, ni twebwe twa- twashobora ku- kuronka kabiri ku munsi tugafungura neza abana bagafungura neza Ni- n'ibindi by'imbeshamubiri bikaboneka ibyamwa by'abana amata ariko turazi ko abandi bigoye iby'i burundi ariko bikomeje guteza urujijo rukomeye bamwe baratahuka n'ubwo babikorana amakenga adasanzwe abandi bahunga aba babwiye ijwi rya amerika ko bari bamaze iwabo iminsi mike batahutse aho nabasanze ku mupaka w'ibihugu byombi ntibashobora kurenga inkiko z'u rwanda kuko baca bashimutwa barashakishwa n'igihugu cyabo cy'u burundi narahungutse hama bacambwira ko hari umutahe undondera mu kirundo uvuga ko hari ico hari mandadare impiga kandi ata ta politike ndimwe atana kimwe ndimwe nta bintu vya politike njamwo nta migumuko numvise ko banshaka noneho ndasubira inyuma ndimo ndahunga nsubira i Rwanda kandi nari umuntu wiko ndondera ndi ndondera utwo wanje ndondera akazoza kanje nashaka kwiteza imbere umuryango wanje mu Rwanda abana bamaze n'umugore bamaze ukwezi je naje na i Burundi nkaza ndabagemurira ngaruka hata kintu na kimwe kindi mbona niyagiritse kandi nawe nyene umudamu wanje yagiye kubera urwaba banyikunye bamfata umuryango wanje n'ubura cariyo ubu ngiye kuwusanga iyuri ure niwo mpunze kubera ko barandondera ndatashe byitwa ko ntashe mu Rwanda urumva nta kundi ndahunze ko niko ndarondegwa hata kintu na kimwe niyagiritse abahunguka se byambuza uko ngira nibagera i burundi bazabyitwaramo bati ikoranabuhanga ryateye imbere barifata nk'imwe mu nzira zizabafasha mu kugerageza kwirwanaho ni ukuvuga eh, ingwano za kera si zo ngwano z'ubu kuko ubu harakoreshwa ibyuma byinshi ni ukuvuga ngo umuntu aguma ari kuri kominikasiyo aguma abaza ati ibintu byifashe gute ni ukuvuga ngo n'uno munsi turararayo ariko hagize ikintu umuntu yumva arashobora guca asubira akayanyaga none se twagira gute umugambi wo gutahuka ku barundi bari bahungiye mu rwanda wumvikanaga nk'inzira itangiye gutanga isura nziza ku gihugu kirimo imidugararo ya politiki ariko kumva bamwe bahunguka abandi bahunga byo ni ikinyuranyo imibare ya minisiteri y'impunzi ku baciye mu murenge wa kamabuye mu karere ka bugesera kuri uyu wa kane ni makumyabiri mu gihe kuri uyu wa gatanu babarura abarenga mirongo itanu aho byari bigeze byasabaga ingufu zidasanzwe ngo ibihumbi bisaga ijana na mirongo ine by'impunzi z'abarundi zitangire gutahuka nta nkomyi ariko bagira ubusa ijwi rya amerika mu kirundo ku mupaka w'u rwanda n'uburundi
mu rwanda abanyagihugu barinuba binubira ubuzima busigaye buzimvye n'ubukene bwiyongera kuko amafaranga bakoresha ataco ah, gishobora kugura ku isoko ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumta kaboyi ari i kigali
banki nkuru y'u rwanda ivuga ko mu mezi atandatu ashize ifaranga ry'u rwanda ryateye agaciro kangana na kane ku ijana banki nkuru isobanura ko ibi byagize ingaruka nyinshi ku izamuka ry'ibiciro ku masoko hirya no hino mu gihugu porofeseri kigabo tomasi ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'igihugu avuga ko ubu ibiciro ku masoko byazamutseho kabiri n'ibice bitanu ku ijana ariko ko ugereranije n'uko ifaranga ry'u rwanda ryifashe mu karere ntawakwemeza ko hari ibyacitse mbese amafaranga yose yo ku isi niba na leta amafaranga yose arimo aratakaza agaciro ku madolari urabona turangura ibintu byinshi hanze kurusha ibyo tujyanayo niba nyine dusabwa amafaranga menshi kuko yazamutse ntacyo bihungabanya ku bukungu iyo ureba izamuka ry'ibiciro mu rwanda ubu ngubu turi kuri kabiri n'ibice bitanu Wa- ibyo uvuze ni ukuri Eh, ikidufasha twebwe ni uko ibintu tuvana hanze hari byinshi dusigaye tuvana muri rigeni kuzamura ibiciro nk'uko wari ubivuze ni ukuvuga niba amanyarwanda dukenera amanyarwanda menshi kugira ngo turangure ibintu hanze ko bizageraho bika- bikazamura infuresheni ibyo ngibyo ntabwo mu- muri muri forecasting zacu ntabwo duteganya ko inflation y'u rwanda izarenga gatatu n'ibice bitanu uyu mwaka wose nubwo abashinzwe iby'ubukungu bemeza ko ibintu bidakabije iyo uganiriye n'abikorera imirimo inyuranye mu rwanda bose bemeza ko ubu bukungu butifashe neza hari abasigaye babiteramo urwenya ngo bagiye kubaririzaho amafaranga yagiye abari bamwe twaganiriye bakora imirimo inyuranye mu mujyi wa kigali njya mpura n'abantu benshi bakora amasoko ya leta bafite ikibazo gikomeye cy'uko bishyurwa bitinze cyane E, ingaruka rero nagiye nkurikira ugasanga abaturage benshi bakorera leta mu mihanda mu mashuri mu bitaro iyo batishyuwe ntibabasha kujya guhaha iyo batahashye n'aho bikopesheje ntibahishyura iyo batahishyuye uwa mu rwiyemezamirimo atayabahaye banki nawe ntayishyura iyo atayishyuye hari n'abo ujya kumva ukumva ngo bagurisha ibintu byabo baravuga ngo ni ubukungu ni amadolari n'ibiki simbizigeho wowe se kurangura ibyo murangura abona byarahenze byarahenze ariko ntitunabirangura kenshi ntibigurwa Bige- byagiye bizamuka ibiciro byagiye bizamuka kandi byazamuka n'abaguzi ntibabone mbere hakiriho ibiciro byiza wasangaga abantu baza guhaha koko ariko ubu ngubu ntabwo bagihaha nk'uko bikwiye nk'uko mbere bahahaga kubera ubu ngubu uru- eh, urugero ku munsi nagiye nakoreraga wenda nk'ibihumbi nka bitatu si byo ariko ubu ngubu nta n'igihumbi na magana atanu nkorera kubera yuko nanjye ntazi ukuntu byagenze ubusesenguzi bukorwa na banki nkuru y'igihugu bwerekana ko kuzamuka kw'idolari ry'amerika biza ku isonga mu byahungabanije ubukungu bw'u rwanda ubu ku isoko idolari rimwe ry'amerika riravunja amafaranga y'u rwanda magana arindwi mirongo cyenda mu gihe waba ushaka amadolari ushobora gusabwa gutanga hafi amanyarwanda magana inani ku idolari rimwe kuri porofeseri kigabo yumvikanisha ko iki kibazo atari umwihariko w'u rwanda twe nta kibazo kidasanzwe dufite Uh, urabona ko ibihugu bikomeye byagize byagize ihungabana ry'ubukungu mu mwaka ushize noneho amerika ubukungu bwayo butangira gu- gutera imbere mbere y'ibindi bihugu iyo bigenze gutyo rero ni ukuvuga ko interest rate zaho zirazamuka ugereranije n'iz'i burayi aba aba investors bari i burayi muri financial market and whatever bashu- bavuga bati ok reka tugende tujye gushorera imari yacu muri amerika aho conditions zimeze neza ubwo bi- bikomeza gutuma amadolari yo muri amerika azamuka ibibazo by'ubukungu bifite ingaruka nyinshi ku mibereho y'abaturage biravugwa mu gihe guverinoma y'u rwanda yatangaje ko ubukungu bwazamutseho karindwi n'ibice bitandatu ku ijana nubwo ababishinzwe babyerekanishije imibare biragoye kwemeza abaturage ko ubukungu bwifashe neza kuko abenshi bakubwira ko ubuzima bugenda burushaho guhenda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese mwadutiza amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama uyu munsi ku wa gatanu niho yashika i nairobi mu gihugu ca kenya aho bitekanijwe ko azoja mu nama nkuru y'abikorera utwabo mu gikorwa co kugwiza ubuzi n'ubutunzi muri iyo nama niho hazovugira kandi ibyerekeye umugambi wo gukomeza ubucuti hagati ya leta zunze ubumwe za amerika bufatiye ku butunzi hamwe na afurika yo munsi ya sahara igihugu ca kenya nico gihugu c'amavukiro ca se wa perezida obama bubaye ubwa mbere umushingantahe obama agendera igihugu ca kenya ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ari naco gituma urwo rugendo rwari rurindiriwe n'igishika cinshi umushikiranganje ajejwe kwivu n'abansi wa amerika ashkara yabonanye n'abategetsi b'abakurde mu rugendo rutatangajwe yagize ku mugwa mukuru w'intara ya kurdistan irbil mu gihugu ca iraq ashkara yashitse mu gisagara ca irbil mu gitondo cy'uno munsi ku wa gatanu aho byari vyitezwe ko avugana na perezida w'intara ya kurdistan masud barzani acuditse na leta zunze ubumwe za amerika abarwanyi b'abakurde na bamwe mu barwanyi bakomeye mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'umugwi islamic state nshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimiye ingenieur voitek zorniak yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu alimas karara yari yafashe amajwi agashyiramo ibiganiro tubashikirije kuri mikoro ari kumwe nanje fide niyo ngabo na frederic nkurikije mugira amahoro n'umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.